Ghana Talks Radio in a mix. In a mix. The best music in the world. The best. The best music. My favorite station. Ghana Talks Radio. Get it big. Get it here. Listen to all your live mixes, live radio programs, and live entertaining and news package programs right here from GTR. Ghana Talks Radio. Niger Rendezvous with Cousin Legendary is live. Tunaita rendezvous and Anagana Talks Radio Bidis. How on a day today? Happy weekend. according to waiting with the sea for Niger, we day in shock we still the shock like this like dis na di mata we still the settle which matter be that? They say Nigerians where they stock for Sudan where what they happen. We tell government, go rescue these people. Government say no wahala. They need money to rescue them. Oh, na money be this. Go rescue them. They enter Sudan, then carry these people. As they reach inside desert, then dump them. Ah uh-uh. ah. wetin we no go see for dis pipo hand. My name be Cousin Legendary, and I may be your host on Top Niger Rendezvous. Now, plenty to carry come today. Before I could talk too much, make we enter, make we open floor, make everywhere scatter. The first story with my friend today, now the matter we happen for Akwa Ibom State una say which kind thing be this. which kind thing be this which kind magic be this dey say one lawyer dey don gidi am after wey be say she kill her husband when the husband discover say the houseboy wey dem get for house na im pikin. Be like say una not to understand them. The wife will be lawyer. Then get houseboy for house with the husband. When the husband can realize, say this pikin will be the houseboy. Now the wife pikin, the matter shock come enter body. as the matter take happen they say one lawyer We be a basis banger. abasisebanga ikiowak e don kill the husband We be barrister God will your work. for akwa ibom state Then say dis two people. They be done. They live together joyfully and happily. He come reach one time one time the husband come dey suspect based on rumour wey the husband dey hear He come dey suspect before you know it he come pass backyard go do dna test He come discover say the boy wey dey their house as housemaid houseboy na im wife pikin di matter no end for there e go meet im wife e challenge am e say wetin dey sup dis pikin who get am as di matter dey go wife wey be say she sabi wetin she do she no give better response na so the husband waka He go meet the wife family He go challenge them He said this pikin where una carry give me as per say na houseboy who the pikin be according to the husband he say when the wife be wan carry the boy come the wife been tell him, say the boy na her junior brother na later e come discover say dis im wife e bin dey date one reverend father before before na the reverend father come knack am belle wen di reverend father knack am belle she no comot am she born the pikin dey come name the pikin after her grandfather dat same pikin don turn nineteen years old na di pikin come dey di house e come dey act like say na houseboy. when di matter escalate na so di wife family invite di husband say make he come make e come their side make them settle the matter but before the husband go he don already tell him friend wey be anyanwu e don tell that one say see as matter take dey go for my house. Unfortunately, as the husband go, go see wife family, e no come back na so the hus the friend wey be anyanwu wey e don already inform say e wan go dis pipo side make dem settle the matter make dem know where the matter go end na dat one come go meet police say dis my friend e don go meet im family wife but i never hear from am make una investigate di matter na so police jump on top di matter Start with the torchlight. Then giddy the wife. Then say how far. Where your husband dey? Husband no wan talk. Then go the family house. Pack everybody. They come confess. na only baba god wey dey for heaven fit save human being. everybody come dey do anyhow As some people dey suggest dem say dem suppose make am mandatory as husband and wife dey born pikin make dem do dna test make dem sabi. but dis one wey be say even houseboy we no fit trust say di partner wey we get no bin get di pikin wey we dey call houseboy. dat one be say anybody wey wan carry houseboy come house house girl make una dey check dem make una dey check am well well make una dey check their dna make we dey dey sure. to avoid kasala make everybody dey talk true make we dey transparent i no dey understand husband go marry wife una come dey hear dis kain tori if di wife wey you marry fit dey tell you say di pikin wey be houseboy, no be own or if you di wife wey you marry wey be say two of una love each other according to wetin una tell each other if your wife no fit tell you say your houseboy boy na her pikin abeg wetin she wan tell you wey you go believe imagine dat kain person person wey fit carry dis kain secret put for body and una dey sleep on top the same bed e dey cook food for you you dey chop the people wey person like me go fear pass na im family the wife family. That one be say una oh, wey get house boy for house wey get house girls for house This one na opportunity to go do the needful another matter with it for here Niger federal government These people they confused so so confusion Then go talk one today tomorrow then go say they no talk am e go reach another day then go talk another one another day wey follow they go say no be dem talk am una sabi di subsidy petrol subsidy back in 2012 wey jonathan comot subsidy as per new year gift to nigerians everywhere scatter na so everybody dey provoke everywhere shut down i remember vividly January 1st, 2012. Na so we dey for middle of road They play football on top express. Motor no gree enter road, everybody come dey protest this same subsidy before buhari enter buhari bin dey talk am say this subsidy na fraud na corruption e say nothing like subsidy e say this thing wey dem dey say subsidy subsidy e say that money na some people dey chop am e come promise nigerians e say once e enter e go comot subsidy sharparly sharparly e reach 2015 buhari enter we come dey wait oya comot subsidy e no comot am. im ten come dey finish last year wey be 2022 buhari government come comot dem say nigerians make una dey ready make una prepare dis subsidy we go comot am dis year wey be 2023 by june of 2023 we go comot di subsidy dem give us assurance the Congo collect eight hundred million US dollars from World Bank. Then see that money, then go send them to Nigerians, then go send them to everybody bank account. Once then command the subsidy, because they know say the effect of the subsidy e go affect plenty nigerians the congo collect eight hundred million wey dem go share give nigerians make una dey follow but as we dey like this, like this, the same government wey say dem go comot subsidy dey say dem no go comot am again dey say e no go make sense make dem use fresh subsidy welcome the incoming government dey say e no go make sense because of that. dem no go comot am oya oh, nigerians come dey ask una don go collect eight hundred million wey una suppose give us once una comot the subsidy now wey una no comot subsidy again wetin go do the eight hundred million wahala these people na scammer na mumu dey believe these people. anybody wey you ask dem go tell you say subsidy na scam. atiku abubakar wey be pdp presidential candidate for dis election wey we do e sef tok am e say subsidy na scam labour party candidate wey be peter obi e say subsidy na scam apc candidate wey be bola ahmed tinubu e say subsidy na scam even buhari jonathan sef tok am dat year oya who come dey scam who. Another matter in my front. On top Tuesday, wey be 25th of April, this month wey we do so, Now so we take here say some people or gunmen Na so they enter Abuja, they enter one village wey dey for Kwali area council for Abuja. They enter there, go kidnap villagers, Twenty nine villagers, no be one, no be two, no be three, no be ten. no be twenty. Twenty nine. As these people enter the village, then giddy people, according to the matter, on top this fateful night, na so gunmen enter enter the village without notice, then open fire, start to dey shoot sporadically na so villagers enter bush start to dey run kitikiti katakata but una sabi no be everybody get the same pace when e reach time to run these people carry twenty nine people as dem dey enter bush two people wey be mrs zainab umar and mrs aisha zuberu those two people escape as they dey carry them enta jungle these two people escape Now these people come they tok them? Now then they narrate them. They say part of the villagers wey dis gunmen come kidnap children dey there men dey there even pregnant women if you dey wonder say where this one take happen na for abuja abuja wey be the centre of nigeria The same abuja wey buhari dey the same abuja wey be say plenty governors dem go leave their state go dey live for abuja. citizens dey suffer masses dey suffer government no send anybody. How many people these people go kidnap? How many? How many Nigerians these people go kill before our government go wake up? But according to some people, then still they talk them. Say hope day for Nigeria. But for person like me, i know they believe in false hope. if i know they see him for eye make i dey see am korokoro make i dey see him. make i dey look him. make e dey look me i know they believe. Madam Matawidi for here. The matter will happen for Kaduna State. As I see this story, it e make me laugh small. Comic relief. Some people know well, and some people know normal. according to wetin we hear dem say dem don give them one woman and im pikin mrs oluwaye mrs samuel and im pikin wey be joshua samuel una say wetin dem do dem say dis two pipo dem carry five point six million Then squander am on top betting. They say this woman and a lovely pekin, then carry 5.6 million Then carry and go do sports betting tete gambling. i don't hear plenty people they talk say sport betting no be gambling Then say gambling it dey different from sport betting. una wey dey gamble all of una go dey alright. as the matter take happen dem say this woman after wey be say dem squander the money five point six million when money finish their eye come clear they come file petition to efcc they say efcc abeg come help us one person don hack our account dem hack our account carry the money enter sport betting account. Ah ah. Five point six million. EFCC say no wahala. Make una give us time. Make we investigate them. Na so EFCC come dey investigate. They come later realize say these same people wey they report missing money na dem squander the money na dem chop am. Na so dem gid dem, arrest dem, sharparly sharparly, di mata enter court. Justice Bello wey sit down on top di mata e come say based on the rubbish wey two of una do on top say una waste our time una commit crime una come dey look for victim e come say make dem collect seven years imprisonment each or make dem pay fine of four hundred and fifty thousand naira each either make una pay the money or make una go prison go collect breeze for seven years as i take talk before some people normal some people no normal na only baba god wey dey for heaven na him sabi the people wey normal and the people wey no normal because nowadays even people wey no normal dem dey fresh pass the people wey normal. you go see person wey normal you go say na lie This person no normal confusion come dey. another matter for here una wey like to the chop tomato una wey be say if una never see tomato una no fit cook if na soup una wan cook una must use tomato if na rice tomato go dey una wan cook yam tomato go dey shey na beans tomato go dey where some people come craze reach if dem wan drink tea dem fit put tomato inside tea. as the matter take dey go say tomato scarcity don dey come tomato scarcity They say e get one thing wey dey ravage nigerian farms They say tomato farms wey dey across nigeria This thing wey dem dey call tuta absoluta wey some people dey call tomato ebola. Uh-uh. different name nothing dey inside this life wey no get name. which one be tuta absoluta on top tomato. <laughs> even tomato dey. even tomato sickness dey collect nickname. something wey dey kill people dem dey call am cancer the name come fine for ear. according to the matter. They said due to this tomato Ebola, Nigerian tomato farms they don't lose 1.3 billion naira. They call the call the federal government. The same government help them. But as we take Sabi, Everybody there on their own. But waiting still they shock me. Now these people, when we say something will happen, then go they call on federal government. I know they understand. Maybe the government where they call on, it e they different from the government where we sabi because you see this government wey we sabi forget everybody dey on their own another matter wey dey for here. Special advisor to President Muhammad Buhari, Femi Adesina. He don dey warn Nigerians He said, Dear Nigerians, make una no blame Buhari. He said, waiting. He say make una no blame Buhari. Say no bring back all the Chibok girls where they kidnap. According to Mr. Femi Adesina, He said these Chibok girls. Now before Buhari era, nine then kidnapped these people. And as Buhari enter, he try him best to bring back the remaining wey he fit bring back. He say wetin come happen wey be say Nigerians dey blame Buhari like say na Buhari kidnap those girls. He say make una no blame am, make una leave am. If una dey look for who to blame, make una do, go meet Jonathan because na during Jonathan era na him dem kidnap these girls. Wetin come happen? Wey una dey blame Buhari? Make una leave Buhari alone. everybody go dey alright. Another matter with my front. As a take and when I start, una remember. Five thousand five hundred Nigerians were they stranded for Sudan due to the war where they happened. na so government issue out 1.2 million us dollars then transfer the money to the people wey suppose rescue dis children comot from sudan dem say most of these people, most of them na students people wey dey study for sudan before you know it federal government come dey tell nigerians say they don buy forty buses to take ship dem from sudan enter egypt when they come reach egypt dem go airlift dem from there come back to nigeria na on top wednesday of this week nine government send some buses to sudan to go rescue these people. later that day na so we come dey hear as those buses reach sudan carry some students dem come carry them. reach the middle of desert na so di drivers come down dem say dem no go again ah ah wetin happen why una no go again dem say government never pay dem their money complete e shock you the same government wey say they don issue out two million us dollars to take rescue these people two million They say inside the 1.2 million, Them buy 40 buses. They can't send the buses to go rescue these people. As the drivers reach the middle of the road, the middle of desert, na so them stop. They say they no go again. on top waiting when e reach money matter you no fit trust nigerian government those people when e reach money matter you see one small thing wey small country go do e go make sense una no go hear any katakata when e reach nigeria turn the story dey dey different if to say the bosses no reach and we go know say e no reach. shey dem no see drivers wey go drive the buses and we go understand but which one be say dem no pay the drivers. e sure me say dem don send down money give some people, but those people on top say dem wan chop part of that money dem wan comot their own share their own share of the national cake. Nigeria's Minister of Foreign Affairs, when they talk on top the matter, when they assure Nigerians, say make una no worry we go comot dis pipo we don send out money make we hear wetin talk at di come. before we started dis journey we have to go on several fighting can you even imagine that we are stuck in dis desert for four and for five hours for no state we are like we don't know the situation we are we don't have water our money has finish can you even imagine and they say they they dey fight there. They say they are not moving their buses because they can't give them money. Which type of attitude is this one? Look at this place on fucking desert. We don't even have compass. We don't know where we don't know the place we are. Everything has finished. We are done. we don't have anything. We don't have anything. We don't have no we don't have no We don't have our location. We're in an unknown environment with a very big danger. Look at this place. All is Nigeria? That one na the student wey the drivers go dump for inside desert dem dey frustrated dem con do video dey lament africa nothing normal for this side They con dey cry out They say they no even get compass to take sabi where dem dey on top waiting incompetence corruption although some people still believe say nigeria go better but everybody get their belief but if you ask me i go tell you say nigeria feel better e feel better probability probability dey say nigeria fit better e fit dey possible make nigeria better but the koko be say assurance no dey say nigeria go better we fit wake up tomorrow make we see say nigeria don better that one na assurance wey no dey guaranteed because according to as the matter take dey go this past election na im be the first step wey nigerians bin talk say this time around we wan change nigeria for good everybody come put confidence in inec because na inec suppose ensure say that election was free and fair but according to wetin we see the same inec wey we think say na him be messiah wey go save everybody na dem come defraud us dem defraud over two hundred million nigerians in broad daylight. although dem don declare one person president-elect we no sabi wetin go do once e enter although the matter still dey for court dem still dey battle am for that side The same inec wey suppose dey neutral inec come dey challenge dis people petition inec wey suppose dey neutral dem come dey challenge labour party and pdp petition pdp tok say dem no accept dis result wey inec declare dem no accept inec come go meet court dem say main court no even reason wetin dis pipo dey tok dem say dis petition wey labour party and pdp file dem say make court throway am say di petition no make sense imagine becos dem sabi wetin dem do these people sabi wetin dem do how you wan take tell person wey normal person wey dey reason normally how you wan take tell am say this inec chairman never collect money mr mahmood yakubu wey be inec chairman dat guy na scammer make we forget. Foreign Affairs, Mr. Geoffrey Nyima, when he been the assured Nigerians, say na just 1.2 million they wan spend to bring these people from Sudan to Nigeria. He dey talk am with him full chest. Make we hear wetin talk dey come. The embassy um, were obliged to prepare, do a cost estimate. Mm. of, because, you know, we need to get these people out, but we need also some cost estimate to know all the requirements to get Nigerians out, you know, of Sudan. And um, that was in the early days. Mm. Now, to the movement, the road movement for 5,500 is what the figure they were working with. Ah. And I think there were some people they were discussing with who could provide the transportation. Sudanese nationals or? Um, I, I, believe in Nigerian actually, Niger- some Nigerian uh, you know business people based in uh, in, in, in, in, Sudan, okay. yeah, and um, that they were negotiating with um, to transport this number of people that distance under those um, security challenges, mm. Um, and um, and it was, and what they quoted for that journey, for that many people, for about 40 or so buses, was 1.2 million US dollars. So it's not about transporting them from, from Egypt yeah. out. Uh-huh. Yeah. So now, as of course things got more dangerous, and after the French convoy was attacked and so forth, obviously people are going to now start charging you more because the risks are, are greater and so forth. So, so that was uh, as far as, as I said, the conveying that number of people to that border, um, a distance that, uh, I don't know, about 1,000 or so mm. kilometers. It was um, 1.2 uh, million. It might, so, and uh, it, it could be less if there are now fewer people who are going to undertake the trip. One point two million. Still yet. drivers wey suppose carry dis pipo from sudan to egypt no be say dem go drive dem from sudan to nigeria o just sudan to egypt drivers say dem never pay dem. before i go enter the next story Make a good drink water they come. Hi, this is Ohima Lillian on GH Trends. Last week, Ajaglaja wants fake look-alike. Now, what's Ankrofobi? Hey, you video be obi wɔ hɔ video so ne look alike ne me hey me ne look alike Me nkwasi asɛm mo a mo de bi sɛ mo anya mo na mo di obi a mɛka sɛ ne look alike ne me mpɛ nkwasi asɛm Me maame wɔ mi ɔwɔ mi nkoa mpɛ nkwasi asɛm. jay-z beyonce na This week on GH Train, join Ayo Himalayan and DJ coverage on Wednesday exactly 8 p.m. sharp as we bring you more exciting and interesting gist live on Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio, giving the youth a voice. This is Ghana Talks Radio, the best station rocking the nation. Niger Rendezvous with Cousin Legendary is live. Adongwaka go, Adongwaka come. Na Nigeria rendezvous still be this on Top Ghana Talks Radio. Make a quickly remind us. Una fit download our app on top una phone. Any phone where you get, share na iPhone abi na android even on top your tv you fit download us. another matter wey dey for here media personality nedu una sabi am normally e don drop another one according to am e say one of im friend wey dey go church e no see babe carry on top wetin all di babe wey wan carry from im church di pastor dey knack all of dem make we hear wetin talk at the come one no, church. No, no, no, not be what you don't, don't mention name. I go talk. You get one church. you get one church where young young people they go. Mm-hmm. Eh? Mm-hmm. Young eh? young people between. They do not mention name. They do not mention name. Not mention. I gonna walk. If Nebi don't clap for you, there's nothing to stop am again. You get one church where they for yes for island here. Mm-hmm. Mm, just mm, uh, live on like that. Nah, I go live on like that. Mm, live on back. Young young people they go to church. Mm. a lot of young, young people na eyo ah, eyo kind of church if eh, the pastor dey preach im eh, wife dey preach. oh ngwa ngamen se futanga do maa basi ngwa ngamen kufa ko basi do fuso ko do i understand me di yonga no fo basi do. the same thing me di yonga yonga i know it the same thing i know plenty her plenty churches for island here I their know, pastor uh, eh, plenty churches like that plenty churches. anko anko wait. wait you say as the uh, pastor dey on altar the wife too dey on altar. they dey no no no no no no no no they take session. they dey take this one go take im own because almost every church dey happen like that. yes. It's a now, community family something. This man, uh. in my guy, they go to church. Uh-huh. The babes way my guy they try check for the church. We not grief for my guy. Mm. Then now pastor nine they wipe them. Oh, okay, if they wipe them. They and pastor, activities. All of una way they for here and know the pastor. Yes. Um. It is well. It, it is, is well, well with my soul. with my soul, oh, it is <laughs> well. it is well lejubo Call the go abia before we talk with you. wetin dey funny me pass na to say some people no dey believe know how wey you take talk am say pastors dey knack member dem no go believe. make i no just open my mouth. e get some kind things wey you go hear say dey happen for inside church your body go shock your spirit go shock even your soul go shock join. most of these people wey dey claim pastor pastor you go see those fine fine babes then go they tell you. See, then they go for counseling for pastor house. Ah uh-uh. Which kind of counseling you they can say for pastor house? where some people come craze reach even for pastor office then they knock steady steady some people wey go go for special night vigil you know say when your problem don too much if dem no fit solve your problem for daylight dey come tell you some pastors go tell you say make you come for night dem go do special night vigil give you ah wahala that one na special oh make i no talk am. But una sabi wetin I wan talk. No be only pastors, even native doctor. Native doctor wey dey knack a client native doctor wey go dey tell you say the evil spirit wey dey your body dem no go fit comot am because the evil spirit dey too powerful the only way wey dem go fit comot am na to say make dem climb you because the power wey dey their own body internally e go need to tackle the evil spirit internally so that iron go sharpen iron una understand am. another matter for here. They don't they want some Nigerians, human rights activist Israel Joe, is the one Nigerians, is all of una or some of una we like to do DNA test for Nigeria. Make una dey careful. He say most of those DNA machines, most of those DNA equipment, where then they use for Nigerian hospitals, most of them they 40. Make una dey careful. That one dey very deep. He don't give una info. He say make una dey at alert most of those dna equipment then dey faulty that one may say even if you go check dna test the result where you go get e fit no be original. Now why some people go advise you say once you do test for one particular hospital go another place go do them. at least confirm them. like three times from three different sources May you for this sure Another matter wey for here. Former BB Naija housemate T Boss. She don dey warn some men. According to T Boss, she say some of these men, some of una no just get sense. She say some of una anytime wey be say dem dey talk about women matter una go dey shout go digger go digger she say if we if una go shout go digger make una get the gold first if una get the gold una fit come dey shout go digger but some of una na sawdust una get una go still dey shout go digger abeg shey person wey no get gold dey accuse person say dey wan dig im gold. wetin be the moral lesson if you no get good no call anybody gold digger make everybody dey alright. Before I go, they go. This cheating matter wey be say any small thing people go dey shout say this one na cheater another person na cheater one woman don carry am for body she don carry am for head she come dey talk the reason wey dey make men dey cheat on their wives make we hear wetin she talk at the come. this story is about men cheating if you marry a man or a woman that is not your husband, like Adam was meant for Eve, that marriage cannot last no matter what. Another thing is, if you marry a man that is 100% over sexually active, and you are not measuring up to that level sexually, and the man is not spiritual, he will cheat. Another thing is, if a woman does not give a man peace, a cantankerous woman, you know the Bible talked about her. If a man now go out and he see a lady that smile and give him peace, my dear, he will leave you. Another thing is, if the man is a man that does not have a mind of his own, another thing is, a man who has friends that cheat on their wives and he doesn't have a mind of his own, the tendency for him to cheat you is there. Another thing is, you are married, your husband is living in America, you are living in Nigeria. My dear, that marriage will end up producing children, stepbrothers, stepsisters scattered all over. Another thing is this before you marry male, female, pray about it, inquire spiritually to make sure that you two, you are his, her, uh, uh, her Adam and she is your Eve. Another thing also that makes a man cheat is if the wife does not have kids, bear him children. Most times people don't care whether it's the man's fault or the woman's fault advisors, third parties, they will come and say, ah, no, you know, even some don't. Waiting Adam and Eve no go see. Even Adam don't tire. He say he no want Eve again. Eve self don't tire she say she no want am again. The next segment where I go to enter, now be my countdown segment. Top ten songs The number 10 song where they enter today, be Marvin, Overdose. Ghana Talks Radio in a mix. In a mix. The best music in the world. The best. Best music. My favorite station. Ghana Talks Radio. Radio.com Listen live. Listen live. Listen live. I love, I love, love, love. We love your station. It's great. Listen here. Listen here. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. Get it big, get it here. Listen to all your live mixes, live radio programs, and live entertaining and news package programs right here from GTR, Ghana Talks Radio. This is Ghana Talks Radio, the best station rocking the nation. The Kanda Show has begun. Ladies and gentlemen, Shake it. Shake it. Shake it. Shake it. This week's number 10. This week's number 10. Every little thing you did do to me. It's sweet to me for body. She your loving fee follow me. Wow, wow, wow, wow. Get your bullet, make I go crazy. I'ma get see you sure for me. For me. Say make a we draw money. Oruma, oruma nuko tango Nikakari luggage. I define you for four days For days I no trouser No trouser fit to contain But your body in a baggage She you know see I'm falling, I'm falling, falling for love Overdose me, love they overdose me Now you, now you, I want time Clean love you, white, think of follow, overload I'll be your bank account. Money plenty down in the amount. No one told me love it tastes like this. Got my money in my pocket like this. Bitcoin in my wallet like this. Wisdom in my knowledge like this. Follow God, I know they follow man. For you, I might have to consider. Trips to LA, taking photographs. You sign by me, then it's another yeah. Live to die another day for you, baby. Yeah. Quit my Casanova ways for you, baby. The only time that you say that you hate me is when I take the last slice of pastry. Now I'm on the run, run, run, run, run, run. Loving you till kingdom come, but you drive me crazy. Send someone, still my billboard baby. My number one, see they be. Mama, you they at me like by me. I just wanna be there when you need me. Baby, now your matter, I did. Sing all day, yeah. is number nine. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. So many reasons why. and see ya. And me, I understand. Say your dad know like me. Rara. See me, I want make you know. Say me there for you, cara. Guarantee And if not, the price be that. I feel like to see ya. See ya. I never tried to I'ma get tell me what's up in Gaza. i am to make you dead, yeah. i am to I want make you. Baby, I'ma like make you. Oh, baby, oh, no, no. number 8. You're listening to GTR Music Countdown. can't seem to take my eyes off of you. especially up, I and move. The way you hold that thing, me wanna hold that thing, baby. Let me take a look. Oh Lord, me want all the girls in the whole world. I know what I'm doing is so wrong. But since no man can focus, we definitely don't give a fuck. She said she know me got a girlfriend, and so what? What if I? What if I? What if I? What if I She said she know me got a woman on me bed. What if I? What if, oh la la, what if I do? Listen to me click, so me girlfriend says she wants me back home by two. What will I do? So me tell her say my car broke down, not my two. Girl, I won't be home so soon. Oh Lord, they want all the girls in the whole world. I know what I'm doing is so wrong. But since no man can cope us, we definitely don't give a fuck. She said she know me got a girlfriend, and so what? What if I? What if I, what if I, what if I go? She said she know me got a woman on me bed. What if I, what if I, what if I, what if I go? Girl, I am wayward. Be like not the only way forward. Your body is like you cannot. You're not from the same world. This right. way is number eight. Famous. Swear down, I'm a playboy too. And if you bust up my brain too much, I swear if it's break up. Whoa. Can't seem to take my eyes off you, especially a and move. The way you roll that thing, me wanna roll that thing, baby. Let me take a look. Oh Lord, me want all the girls in the whole world. I know what I'm doing is so wrong. But since no man can focus, we definitely don't give a fuck. She said, she said, she said, she said, she said. This week's number seven. You're listening to GTR Music Countdown. Electricity, vibes on a frequency, yeah. till infinity, steady on a different beat. Life is not that deep, it's all about the energy, yeah. The mentality, I am making my body. Nobody go go sign, I know everything I do is nobody else concerned go, come online. And I see all around me, but I know I'm the light. shake, baby, shake, I feel your vibration, my girl on beautiful temptation, my girl on rotation. I think I give up, oh Me, I done the street when them sing gongas, oh Akbala no be so see my team, them no be feeder Premier League is not UEFA, small body, my engine bigger, go Yo, when you show, I, do, do power twist number five. will fall. Highway, passing my way. This kind of body done they cause you migraine. I want to leave if you do, I'm your way. Or if you want, if you do, I'm my way. I don't take. You tell me, and I know they go out one day. I know they care, say they buy my damn pray. Money on me mind, this kind, this kind love, yeah, when it make me want more. Oh, come my way. Oh, this kind, this kind love, yeah, I don't for the night. Make I know how you feel, how you want Lady, girl, say your body back to me. Pass, make a joke, make a feel I'm Sway's number four. <coughs> this week's number three. la la say now me you come through when your heart break, heart break, when oh, she heart break. Now me the bike in for your mind. this was number two. if you want job. E no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like Now Nigerian the still be this. And na the countdown segment be this. Una dey feed the gbedu. Gbedu wey dey burst brain. Gbedu wey dey enter body. What dey give na today? Me no get the time for the hate and the bad energy. Come my mind on my. I no get time for hate. I no get time for bad energy bad energy come up for this side for number ten today marvin enter with overdose for number nine oxlade he enter with kulusa. For number 8, Ruga enter with girlfriend. For number 7, Fuse and the video then enter with electricity. Number 6, Ashake Joha. Number 5, Burna Boy Common Person. For number 4, Wizkid Wizzy Lenino. He enter with Bad to Me. Number 3, Kiss Daniel featuring Empire Cough. the one wey you dey feel aria star rush you go see me next week wednesday 12 to 1.30pm gmt number one today omale soso. and now ladies and gentlemen this week's number one. Rock in the Nation.